bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko muyumva mu mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na kabiri mu rwanda aho turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu nshuti zacu miriwe neza je ndabaramukije ndi diane nahazwe nanjye jeffrey mutagoma nanjye mbahaye ikaze muri ayo makuru zimwe zimwe mu ngingo nkuru nkuru z'ayo makuru tugiye kubashikiriza mu karere ka muhanga turi mu majepfo y'u rwanda havugwa ibibazo byo gucukura amabuye y'agaciro aho nkorerwa ihohoterwa ryo kuba isambu yanjye icukurwa gutyo ubibona bataranguriye aho mpagera nkakubitwa nkahohoterwa aho banyangirije imyaka bareba kano kabande kose kari karimo imyaka yangerera ukuntu hahindutse ku butayu uyu ni madamu immaculee mukeshimana wo mu murenge wa nyarusange mu karere ka muhanga mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda ari mu bemeza ko bahohotewe bari mu byabo
perezidansi ya leta zunze ubumwe za amerika ntizitabire ubutumire bw'inteko ishinga amategeko mu rwego rw'iperereza rikora kuri perezida trump
ubushinwa bugabisha ko buzofatira ibihano amashami yigenga atatu akomoka muri amerika
perezida emmanuel macron w'ubufaransa yunamiye abasirikare cumi na batatu b'igihugu kibaguye ku rugerero muri mali
naho i madrid ku mugwa mukuru wa espanye hatanguye inama igira mirongo ibiri na gatanu ku ihindagurika ry'ibihe izwi ku izina rya cop conference de parti idonido y'ayo makuru yose duciye ku masonga n'ayandi tubafitiye tutarinze kubabwira ni mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu ariko imbere yo kuja mu karere ka mugenzi wanje geoffrey mutagoma abanza aramburiye ayagezeho irya nino ku isi geoffrey urakoze diane ibiro bya perezidansi y'amerika kuri uyu wa gatatu ntabwo bizitabira igikorwa cyo gutanga ubuhamya mu iperereza rikorwa kuri perezida trump riyobowe n'akanama gashinzwe ubutabera mu nteko ishinga amategeko y'amerika ukuriye ako kanama gerard naylor yari yatumiye perezida donald trump n'abajyanama be mu by'amategeko mu buhamya buteganijwe mu cyiciro gikurikiyeho cy'iri perereza ntawatekerezaga ko trump yakwitabira ubwo butumire dore ko muri iki cyumweru azaba ari mu bwongereza mu nama y'umuryango wa otan wo gutabarana hagati y'amerika n'uburayi none umujyanama mu by'amategeko muri perezidansi y'amerika pat chipolone nawe yavuze ko ubwo butumire atazabwitabira yavuze ko azasubiza mu mpera z'iki cyumweru niba perezidansi y'amerika izitabira ubuhamya buteganijwe mu minsi iri imbere mu cyumweru gishize nedla yari yijeje trump n'abajyanama bo mu by'amategeko ko azubahiriza ihame ryo kutabogama muri gahunda yo gushakisha amakuru akanama gashinzwe ubutabera mu nteko ishinga amategeko y'amerika kuri uyu wa gatatu kazibanda ku biteganijwe n'itegeko nshinga byerekeye ikurwaho ry'umukuru w'igihugu abatangabuhamya bataratangazwa amazina bazaba ari abahanga mu by'amategeko ibiganiro bigamije amasezerano y'ubucuruzi hagati y'ubushinwa na leta zunze ubumwe za amerika byadindiye kubera itegeko rishya amerika yashyizeho umukono rishyigikira impirimbanyi za demokarasi muri hong kong nk'uko bitangazwa n'urubuga axios uru rubuga ruravuga ko umuntu we wegereye itsinda rya uh, bahagarariye trump muri ibyo biganiro yavuze ko iryo tsinda ryemeza ko hageze ku kubera ibihagaze kubera ibisinywa n'iryo tegeko kandi ko hakenewe umwanya wo guha perezida Xi Jinping w'Ubushinwa umwanya wo gusobanura ibibazo bya politike mu gihugu cye Ubushinwa nabwo burafata ingamba zo guhangana n'icyo bubona nk'inkunga ya Amerika ku baharanira demokarasi muri Hong Kong Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa kuri uyu wa mbere yatangaje ko igiye gufatira ibihano imiryango itagengwa na leta ikomoka muri Amerika ikorera muri icyo gihugu yitwaye nabi mu myigaragambyo iheruka kuba muri Hong Kong imiryango imiryango irebwa n'ibyo byemezo harimo human rights watch iharanira uburenganzira bwa muntu national endowment for democracy na freedom house biharanira demokarasi no kutaniganwa ijambo ubushinwa kandi bwavuze ko kuri uyu wa mbere bwafashe icyemezo cyo guhagarika gusuzuma ubusabe bw'amato y'intambara y'amerika guhagarara muri hong kong agafatirayo akaruhuko gato perezida emmanuel macron w'ubufaransa yunamiye abasirikare cumi na batatu b'igihugu cye baguye muri mali mu cyumweru gishize ubwo kajugujugu zabo zagonganaga mu mwijima bari mu gikorwa cyo guhiga abarwanyi ba kisilamu ni umubare munini w'abasirikare b'abafaransa wongeye kugwa ku rugerero mu myaka mirongo itatu n'itandatu ishize abandi basirikare mirongo itanu n'umunani b'icyo gihugu baguye i beirut perezida macron yarahiye ko nta kudohoka mu ntambara bahanganyemo n'abarwanyi ba kisilamu yavuze ko abasirikare ari intwari kandi bapfiriye ubufaransa barengera n'abaturage bo mu karere ka sahel uwo muhango wanitabiriwe na perezida wa mali urupfu rw'abo basirikare ruragaragaza ikiguzi ubufaransa bukomeje gutanga muri iyi ntambara bumazemo imyaka itandatu muri afurika y'uburengerazuba ntabwo nta gahunda ihari ya vuba yo kuvana abasirikare babwo bagera kuri ibihumbi bine magana atanu mu birindiro biri muri ako gace bigaragara ko ubufaransa butekereza ku zindi ngamba nshya diana
Jeffrey Mutago murakoze tuze kongera mu mpera y'ano makuru tubibutse ko ijwi Amerika mubandanya kumva mu Kirundi n'ikinyarwanda muri ko muyumva ku murongo wa FM jana kane n'ibice bitatu turi live kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya facebook youtube na instagram byacu ni voa radio yacu mu kanya twerekeza mu karere amakuru agezeho mu karere tuyahera mu karere ka muhanga turi mu majepfo y'u rwanda hakomeje kuvugwa ibibazo byo gucukura amabuye y'agaciro biciye mu buryo bunyuranye n'amategeko ni ibibazo mu bihe bitandukanye byakunze gutera impfu ndetse na leta y'u rwanda ikavuga ko biyihomvya inkuru tubaza mugenzi wacu eric bagira ubusa
ubwo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko mu karere ka muhanga mu majyepfo y'u rwanda bubarizwa mu mirenge hafi ya yose igize ako karere kuko habarizwamo amabuye y'agaciro hafi mu mirenge yose mu minsi ishize nibwo ubutegetsi bw'akarere ka muhanga bufatanyije n'izindi nzego bwahagaritse amakompanyi agera muri arindwi yacukuraga amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko bimwe mu byashingiweho mu guhagarika abacukuraga amabuye y'agaciro bitemewe n'amategeko muri muhanga ni uko ibyangombwa byabo byari byararangije igihe ubundi ngo bacukuraga babangamira ibidukikije iki kibazo cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko akarere ka muhanga kavuga ko gihangayikishije na cyane ko ngo abacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko byahindutse nk'umuco ariko nanone ngo no kuba akarere ka muhanga kadafite ububasha na buke mu gutanga impushya zo gucukura madame jacqueline kayitareme y'akarere ka muhanga aha yari mu kiganiro n'abanyamakuru irivamayiningi ni ikibazo twese tubona kitugoye dufite ikibazo cy'abantu bavutse base na ba sekuru bacukura ariya mabuye abantu bagakura ari ayo mabuye abatunze hanyuma tukagira ikibazo cy'uko kontorori ya biriya bintu ituvuna mu rwego rw'amategeko mutera tuvuna gute buriya ziriya kampanizi zihacukura ntabwo ari twebwe tuziha ibyangombwa nta nubwo duhabwa kopi ku babahaye ibyangombwa ujya kubona gusa ukabona abantu bari ku musozi ibyo bumvikanye n'urwego rubishinzwe ntabyo dufite mu kumva uburemere bw'iki kibazo bisaba kwegera bamwe mu baturage bafite amasambu acukurwamo amabuye y'agaciro madame yimakire mukeshimana wo mu murenge wa nyarusange mu karere ka muhanga avuga ko isambu ye yigabijwe bayicukuramo amabuye y'agaciro nyamara ngo yakwisunga ubuyobozi mu nzego z'ibanze bakamutererana bikomeye avuga ko abacukura amabuye y'agaciro bakingirwa ikibaba n'ubuyobozi ikibazo mfite ni akarengane nkorerwa n'ubuyobozi guhera kuri mudugudu kurinda ugeza no kuri polisi ya sitasiyo yanyu mushubati aho nkorerwa ihohoterwa ryo guba isambu yanjye icukurwa gutyo ubibona bataranguriye aho mpagera nkakubitwa nkahohoterwa aho banyangirije imyaka bareba kano kabande kose kari karimo imyaka yangerewe ukuntu hahindutse ku butayu batama amafaranga kandi n'abahakora nabo ubwabo nta byangombwa bafite ahubwo ari ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bumuhohotera abaturage mu karere ka muhanga bakurikiranira hafi uko ibyo bikorwa bigenda mu bucukuzi butemewe n'amategeko umva uko babibona twebwe uko tubibona iyi sambu icukurwa mu buryo ubona ko nk'ubuyobozi bwo hasi aribwo bubifitemo uruhare baza haba ku manywa haba nijoro bagacukura ku buryo bugaragara ariko bafite ababohereza iyo babonye nyine umuntu aje yambaye neza baravuga bati ni abayobozi ubwo rero bakiruka bagahunga ubuyobozi bw'inzego z'ibanze nabwo bwemeza ko iki kibazo cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro buriho kandi ko bagerageza kuburwanya gusa byumvikana ko rwaba ari urugamba rutoroshye bwana roger rwiyereka umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa nyarusange uku niko yatangarije kimwe mu bitangazamakuru bya hano mu rwanda tugenda duhangana n'abantu babikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko ari naho dufite urutonde rw'abantu benshi dufite urutonde rw'abantu barenga makumyabiri na batatu bakora ubwo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro binyuranyije n'amategeko imwe mu mpamvu zishobora kuba intandaro yo kutarandura burundu ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko ni ibihano bihabwa ababufatiwemo nk'uko bisobanurwa n'akarere ka muhanga ndetse n'ababigiyemo mu buryo butemewe bigira igihano gito buriya rufunga amezi abiri nicyo gihano kirimo mu itegeko amezi abiri rero ntabwo buriya umuntu ushobora kwinyagwa harangaza n'ibihumbi ijana yabizana akabisigira umugore bakamufunga akaza n'ubundi abo duhora dufata iyo igihe cyabo cyo gufunga n'iyo urebye usanga porosedire ajya kuburana y'amezi abiri yarashize ku buryo n'ubundi umucamanza akazi akora ntako kumurekura ako kanya rero ahita asubirayo yihuta zimwe kandi mu ngaruka z'ubu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro harimo n'impfu za hato na hato mu mezi umunani ashize y'uyu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda nibwo ijwi rya amerika yabagejejeho inkuru y'abagabo babiri bagwiriwe n'ibirombe mu karere ka muhanga mu murenge wa kabacuzi birangira n'imirambo yabo bayibuze kugira ngo bayishyingure bacagamo hano nyine aha ngaha niho bacagamo hano hano muno mwobo rero bari bamo gukora kikiramo hano mu hinangamo hano bakoragamo hano niho cyabikiyeho hejuru twabimenye ko dusanga imyenda yabo yari hano hejuru n'inkweto turifuza ubutabazi ko baza bakadukuramo abantu bacu tukabashyingura ikintu dushaka ni uko badukorera ubuvugizi bakaza bakatwereka imirambo tukabashyingura mu cyubahiro
uretse kompanyi zirindwi zahagaritswe gucukura kubera impamvu zishingiye ku kutuzuza ibisabwa ubusanzwe muri muhanga hacukuraga kompanyi zisaga icumi akarere ka muhanga kavuga ko kandi iki kigo cy'ubucukuzi bwa mine na kariyeri mu rwanda kugira ngo barebe uko bakemura ikibazo cy'imikorere idahwitse y'ubucukuzi muri muhanga hakunze gucukurwa amabuye ya korutana gasegereti ariko bagira ubusa ijwi ry'amerika muhanga mu majyepfo y'u rwanda Eric bagira ubusa urakenuye kuyavugwa mu Burundi naho mu gisata c'ubutungane sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI n'abashingwamanza bafasha abarundi bitwaye ku vyaha ndengerabutungane vyoba vyarakozwe mu Burundi kuva muri bibiri na cumi na gatanu bemeza ko umwaka wa bibiri na cumi n'icenda tugiye kurangiza uzokwikunkumura hamaze kwakirwa amadosiye arenga ibihumbi bibiri abakekwa ni ahanini abari mu nzego za leta inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru i Kigali mu Rwanda amadosiye amaze gushikanwa imbere ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi nayerekeye ibyaha byakozwe kuva itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abashingwamanza bafashije abitwaye barashima aho iyo sentare igejeje igikorwa kuko imaze kwakira amadosiye arenga ibihumbi bibiri yamara bagasaba ko n'indi ntambwe yo gusohora imitahe yo guhagarika abakekwa yoterwa vuba metre lambere nigarura ni umwe muri bo atwara urunani seb cpi rw'amashirahamwe yigenga akorana na cpi coalition burundaise pour la cour penale internationale imiryango y'ababuze ababo n'abacitse ku icumu irenga ibihumbi bibiri niyo yegereye amashyirahamwe y'abashingwamanza n'amashyirahamwe yigenga kugira ngo abatunganiza amadosiye aheze rero ashikirijwe iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha ibyo birori by'umushikirizamanza uwo munsi bifise amadosiye byaronse arenga ibihumbi bibiri muri abo rero harimwo ababa barakorewe ibyaha bo nyene abarokotse imiryango yabo hamwe n'amashyirahamwe yahuye n'ivyo vyago ibiro vy'umushikizamanza biraheza navyo bikagira ihinyuza kugira ngo vyitohoreze bibone ko amakuru vyaronse ariyo nivyo rero uwo munsi biriko birakora kugira ngo baheze bategure amadosi urwo runani sebu sepeyi rufatikanije n'abamenyesha amakuru bakorana na sepeyi bagize urunani rwabo rgb sepeyi rezo de journaliste boronde pura sepeyi baherutse gutanguza isekeza ry'amezi atatu ryo gutsigurira abarundi bakorewe amabi ikibanza n'uruhara bafise mu manza imbere ya sepeyi muri iryo sekeza rizohera mu kwezi kwa mbere umwaka uza umuvugizi wa sepeyi fadi el abdallah arasigura ufatwa nk'uwakorewe amabi timu uwo ari we être considéré comme une victime devant la CPI.
aha rero CPI yemera ubwoko bubiri bw'abakorewe amabi ubwa mbere ashobora kuba umuntu ku giti ciwe yahohotewe akaborezwa igufa canke agakorerwa ubundi bubisha bw'ihonyangwa ry'agateka kiwe bashobora kuba abakenyezi basambanijwe ku nguvu canke abana n'abageze mu zabukuru bakorewe ico caha nyene abana batwawe mu ntambara abamugajwe n'amabi bakorewe n'ibindi bashobora no kuba abiciwe ababo canke abafise ababo bafungiwe ubusa canke banyurujwe bakagenda amazima yongo ubwa kabiri sepeyi irakira guharanira umugwi w'amashirahamwe inzego canke amahinguriro yakozwe ko n'amabi ahanwa n'iyo sentare ashobora kuba ari amasengero yabomowe amashuri inzu ndangakaranga canke amavuriro hari rero n'amashirahamwe yigenga ashobora kuba avuga ati yarakorewe amabi kanaka yarasambuwe canke yarafuswe iyo migwi yose irarungika ivyemeza ko yakorewe amabi mu biro vy'umushikirizamanza mukuru wa sepeyi ikamusaba kugurura amatohoza uwafise uburenganzira bwo kugira umufasha kuburana iyo migwi kandi bishobora no gukenerwa ko yitaba muri sentare ikaba nk'amasura mu gihe c'imanza ikindi ni uko abakorewe amabi bafise uburenganzira bwo gusaba indishi y'akababaro canke impozamarira mu gihe imanza zamaze kurangira hakagira n'abagirwa n'icaha kanaka demander des réparations.
CPI imenyesha ko nubicakira amadosiye n'ivyemeza ku byaha bishobora kuba byarakozwe ivuga ko imaze kwakira abagiriza inzego za leta gusa igahamagarira na leta y'u Burundi ko yo kwitwarira abo ikeka ko bayikoreye ibyaha bihanwa na CPI iri kwikora amatohoza ku vyaha vy'ubwicanyi ukunyuruza abantu ukubaboreza igufa kubafungira ubusa amabakorerwa abakenyezi n'ibindi L'enquête est en train de se dérouler.
atamatohoza arabandanya mu bwitonzi no mu ibanga ntangere bariko baragerageza kwegeranya ibikenewe byose yaba amajwi amasanamu inyandiko n'ibindi kugira ngo umushikirizamanza azobitange imbere y'abacamanza barabe ko hari ibyaha by'agahomerabunwa mu guhonyanga agateka kazina muntu byakozwe nimba leta nayo harabo yikeka ko bakoreye amabi inzego zayo canke abandi bigakorerwa mu gihugu canke hanze turisaba kuzana ivyo birego n'amakuru kugira ngo bije mu matohoza ariko arakogwa twebwe turigenga nta ruhande na rumwe rwa politike dukorera kuva mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi haheze iminsi ibiri iyo sentare itanguje amatohoza nyezina uburundi bwaciye butangaza ko bukuye akarenge muri yo sentare umushikiranganji w'ubutungane emeri urantine kanyana iruhande yo kwagiriza sepeyi kwihengamye yavuze ko n'ayo matohoza ataco azoshikako duhiriwe duhishije nta vyaha vy'ihonyabwoko vyabaye mu burundi nk'uko babivuga nta vyaha vy'agahoberabunwa vyabaye ngaha nk'uko babisigura kuko iyo babihari uno munsi vya birego vyose baza barajana kuturega vyari kuba vyabaye urubanza none murabona ko tuvuye atarubanza turagira umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ugitangura abakorewe amabi bitwaye n'abashingwamanza babo bari bafite icizere ko uzohera imitahe yo guhagarika abakekwa yasohotse sepegi ibasaba kwihangana kuko gukora amatohoza mu gihugu cikuye muri yo sentare bitoroshe pyeklave nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika Claver mu gisata c'impunzi naho ishami mpuzamakungu ritabara imbabare ku isi Croix Rouge riraje ishinga n'ibiharuro vy'abagendana umugera wa sida bitera vyiyongera mu ikambi ya Nyarugusu iri muri Tanzania idonido na mugenzi wacu James Jovin
buri mwaka itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi na kabiri ni umunsi wahariwe kuzirikana ku ndwara ya sida ku isi hose mu nkambi ya nyarugusu uwo munsi wo kurwanya sida wabaye kuri uyu wa mbere itariki zibiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'icyenda ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare croix rouge mu nama yo kwizihiza uwo munsi wo kurwanya sida wabereye mu nkambi ya nyarugusu ryashikirije ko mu murwi w'abantu cumi babiri ciwire batatu muri bo usanga barwaye sida muri iyo nkambi iryo shyirahamwe ryashikirije yuko mu mwaka uheze ibice cumi na bitatu ku ijana nibo bari banduye umugera wa sida ariko uyu mwaka n'ibice cumi na bine ku ijana mu bagiye kwipimisha kwa muganga ku bushake bwabo kubw'iyo mpamvu naganiriye na zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nyarugusu aha zitubwira zimwe mu mpamvu zituma uwo mugera utera wiyongera mu nkambi ni ukuvuga ikintu cya mbere gituma abantu bashobora kwandura umugera wa sida kunywa inzoga benshi banywa inzoga hanyuma bakanywa ibituma bashobora kugira gute bashobora kwipfuza bakajya mu bintu bitajya ntibize hanyuma bagashobora kwandura uwo mugera urabye uku indero y'urwaruka rwa kera n'urwaruka rw'ubu urwaruka rw'ubu rusigaye rwisuka mu bintu bitajya ntibize byo kunywa inzoga hanyuma bagaca bituma bajya mu bintu by'ubusambanyi ni ukuvuga ko ku bintu bishobora kwerekeza umuntu bijya mu gutora ibintu byandukira umugera wa sida ni nk'uko bahora bita mu bintu by'ibiyayuramutwe hanyuma bya bintu by'ubuyayuramutwe yurayuramutwe bakajya bibatwara mu bintu by'ubushurashuzi ububare bwubatswe mu mpishyo urujya n'uruza rw'abadandaza ni bimwe mu mpamvu zituma umugera wa sida utera wiyongera mu nkambi ya nyarugusu biravurwa yuko muri ayo mabare n'abana b'abigeme bari munsi y'imyaka cumi n'indwi binjiramo kubera ati amategeko ahari ababuza aha mu ikambi wumva umwana n'ahaba umwana w'umwigeme afite imyaka cumi cumi n'ibiri cumi n'itatu cumi n'ine cumi n'itanu yinjira mu kabari umwanya agombeye asohokera umwanya agombeye turetse kuvuga ati ni ibintu by'ibanga biravugwa ko haba hariho n'inzu kumbure zikorerwamo ubuhumbaha mu nkambi zizwi kandi n'abajejwe umutekano bazi ariko bakabireka uko bakabifata nk'abatabibona ikigira kabiri ni uko kugeza ubu mu ikambi hatera habigwirirana kandi ry'abana bakiri bato mugabo batiga nubwo atagikorwa kugira ngo ibintu nk'ibyo ntibibandanye mbere nyabugogo hariho ububari busanzwe burimo ibyumba byo gukoreramo ibyo byaha kabiri abantu baba ngaha muri muri iyi kambi ya nyarugusu harimo abamama benshi badafite abagabo basanzwe baratwakaye abandi nabo baracanye n'abagabo babo rero mu gihe babayeho muri ubwo buzima baba bahendahenda ni benshi baca baja muri izo ngeso haracariho ibibanza byinshi kumbure usanga bikorerwamo ibintu vyotuma uyo mugera uterwirirana ikigira kabiri ni uko ubuzima bw'ikambi ukuntu bugumye abantu barabanywe nta kwishira no kwizana biratuma abantu babanwa nk'ubu abantu bakiri bato bakwegwa n'ibintu vyinshi zirashobora kuba inzira kandi bivanye n'ubuzima bubi ibintu byinshi bakenera badashobora kuronka bigatuma babirondera mu nzira mwene izo kumbure zishobora kuba ari inzira zishobora gutuma bahura n'ivyo bibazo kumbure vyo kwandura kubw'iyo mpamvu izo mpunzi zisaba abategetsi gukurikiranira hafi ivyo bibazo bituma umugera wa sida utera wiyongera no gutanga inyigisho zikwiye kugira impunzi zimenye uko zokora mu kugabanya umugera wa sida ni uko abategerezwa kubakurikirana na cyane cyane nk'ayo mashyirahamwe ibiganiro kumbure by'ugwaruka n'inyigisho bi- ni bike ntibishoboka bivanye n'uko niyo bishiz- bagize ngo biraba tubyumva nka rimwe mu mwaka cyangwa ntibishoboke rero kumbure bene n'ubu buzima bw'aha abantu bahuriraho bavuye mu mihinga itandukanye byasaba ko haba hariho inyigisho kumbure zishobora kubakebura no kuberekeza inzira bazi- bakwiye kwirindamwo kugira ngo ntibahure n'ibyo bibazo tukaba ikibazo yuko inyigisho ni nke ni nke cyane ku bijyanye n'ikidarohanya inganda sida nta himiriza nta masemineri nta manama ni ukuvuga amashyirahamwe asanzwe afasha impunzi yabajeje ubuvuzi yabajeje eka yose asa n'ayatekereje mbega ntacyo ntacyo biya- ntaco yinona ku bijyanye n'icyo kidarohanya inganda sida rero turabona ko icyo ari ikibazo kuko ingeso ziri aha ni nyinshi umunsi wahariwe kurwanya ikiza ruhonyanganda sida wizihijwe kuri uyu wa mbere mu nkambi ya nyarugusu james jovini mu nkambi ya nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya tanzania ku bw'ijwi ry'amerika ya nkuru twari twaciye ku masonga tugitangura uno munsi kuwa mbere i madrid ku mugwa mukuru wa espanye hatanguye inama ngarukamwaka igira mirongo ibiri na gatanu ku ihindagurika ry'ibihe izwi ku izina rya cop conference de parti mu kiganiro maze kugirana na landri n'interetse hatwara ishamwe 350 riharanira ikingirwa ry'ibidukikije ku rwego rwa afurika yansiguriye ibidasanzwe ino nama ya mirongo ibiri na gatanu yisangije iyi nama icyo navuga yisangije ni ikijyanye n'icyo bita loss and damage ni ukuvuga mbega byogenda gute kugira ngo ibihugu uno munsi aribyo bigeramiwe n'ibi bintu bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe bishyigikiwe bironka uburyo bwo kugira ngo bishobore kugabanya inkurikizi mbi bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe byofashwa gute ku rwego rungana gute nabyo ubwabwo byokora iki icya kabiri no- novuga ni uko osi iya- iyi nama ibaye ah, mu gihe abantu batandukanye nshasha ni urwaruka ruri mu mashuri ruriko ruhaguruka ruvuga ati kazoza kacu ntako kifashe igihe kino kibazo kizoba kiratorerwa umuti ku wa gatanu wa gatandatu uheze hariho ah, inyigo- imyigaragambyo canke imyiyerekano z'urwaruka gusa n'abandi bashigikiwe n'abantu bakuze bavuga ati koko iyi nama ntisubire kuba nk'iziheruka ibihugu bigire ico ico vyongereje mu kugira akigoro ko kugabanya ibibyuka vyonona ikirere ica nyuma noshikiriza ko nuko ah, ya mahinguriro atuma ah, ikirere cononekara nayo nyene novuga ageze ah, ameze nk'ayageramira kuko musanzwe niyo yatumye turi muri zino ngorane turimo umunyamabanga mukuru wa ah, w'ishyirahamwe oni uno munsi yabisubiyemo mu ijambo ryo kugurura inama amabanki amwe amwe ama- akomakomeye harimo banki y'isi yose harimo banki ya afurika yo guteza imbere bad baheruka ku- kumenyekanisha yuko batazosubira gutanga ingurane ku mashyirahamwe a- arekura ibyo byotsi byonona byonona ikirere byose ni ingingo rero ziriko zirafatwa kugira ngo barabe ko ubwigoro bwokomezwa bwoteza imbere mugabo nk'uko tubizi inkingi iracana imbere hakunze kuboneka amatati na cyane cyane hagati y'ibihugu vya rutura nka amerika n'ubushinwa nk'ubushinwa bwavuga ba- buti ntidushobora guhagarika guhingura banza mwebwe muhagarike tubanze tugere aho twageze uko guhangana hagati y'ibihugu vya rutura nico mwibaza kizova ngaho onye madrid gitorewe umuti ubu muri ino nama ko kera vyari vyaranse ko hacumvikanako biracyari ikibazo kandi eh, ku bwanje yongora kwemeza yuko eh, iyi- muri izi ngingo zibiri ziri imbere abaserukiriza ibihugu cyane cyane ibihugu bya rutura wa- wavuze ubushinwa na- na amerika bazoshobora kumvikana kuri ico kintu kuko n'ubu novuga ntibabona kimwe ikibazo Ah, cyane cyane yuko eh, n'igihugu ca amerika murabizi cyamaze kuvuga ko havuye mu masezerano y'i paris nk'iyo ni ingorane nk'iyo ni ingorane kuko ah, ibihugu nka- vya rutura byagize uruhara runini mu gu- tuma turi mu ngwane nk'izi cyangwa kubivamo n'abandi bacavuga ati okay namwe ko mubivuyemo natwe turabivuyemo Eh, kumbure n'ubushinwa ntawe uzi aho bahagaze uno munsi bashobora kuvuga ati twebwe tura- turabarorera ibyinshi cyangwa turahagaritse ku byo twari twiyemeje kuko kuko tubizi amasezerano y'i paris ibihugu byose byari byiyemeje ko byongera utwigoro ko kugabanura ibyo byuka kugira barabe yuko utu twigoro twotuma ihindagurika ry'ibihe ritaduga ku rugero rurenga ah, rimwe n'igice gatanu hanyuma mbega iyi- iyo myuka ubu unyo igeze he nko mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu n'imbere yaho bari bagabishije baravuga ko atagikozwe ubushuhe bushobora kuba bwinshi ku rugero rwo hejuru biracagoranye biracagoranye kuko uko tubipima ah, twebwe igipimo bakoresha kugira umeze- eh, upime ibyo bya carbon dioxide do- dioxide iri mu kirere ni urwego bakoresha igipimo cyitwa ppm Mhm.
Ah, ah, parti per million parti per million y'uno munsi tugeze ko tugeze ku majana ane ah, na cumi na kabiri kandi mu bisanzwe urugero ntarenzwa ari amajana atatu na mirongo itanu ni ukuvuga ko uno twigoro twose rero two kugabanya iyi myuka niyo kugira ngo tumanure tugabanure dukure ku majana ane na cumi na kabiri tugaruke ku bipimo by'amajana atatu na mirongo itanu mugabo uko kutumvikana cyane cyane kuvuye ku bihugu bya rutura ni kwa bandanya turafite impungenge n'ubwoba y'uko ubusubizi bushobora kubandanya buduga kandi ibintu nabi ca kigega naco bari barise fond vert ni ikigega cari kujamwo amafaranga yo gufasha ivyo bihugu bitandukanye biriko birashuhirwa ataco vyakoze kugira ngo bu- bibe mu bihugu bishushe canke bigahura n'imvura nyinshi ataco vyakoze coco kigeze hehe ibihugu vya rutura biriko biratanga amafaranga vyari vyaremeye ikigega fonvere nk'uko bivuze cyari cyashyizweho cyane cyane ibihugu bya rutura kugira ngo ah, begeranye amahera agera ku ma- ah, ku miliyari ijana z'amadolari uno munsi ibiharuro dufise bavuga yuko ah, hamaze kwe- kwegeranya gusa mu mwaka w'ibihumbi cumi na cumi n'indwi hari hamaze kwegeranya miliyari zirenga mirongo indwi mirongo indwi n'imwe mirongo indwi na zibiri Eh, mugabo ah, ay- ay- ayo mahera ugiye kubiraba ntakwiye ntakwiye kubera ko ugiye kuraba kubera avuze ntangura ibihugu ibihugu nk'ibi by'iwacu ah, ugiye kuraba uburyo bukenewe kugira ngo bushobore ah, ah, ah, bishobore kwiyungunganya ngo birinde neza bashire mu ngiro imigambi igabanya iyi ah, byo kwirinda adaptation et mitigation byose hamwe biri kumwe ah, ba- babiharura ku mahera agera ku miliyaridi amajana atatu urumva uno munsi rero turi kuri mirongo indwi hakenewe amajana atatu urumva naho nyine ko inkingi yacara imbere landri ninteretse murongoye ishirahamwe amajana atatu na mirongo itanu ariyo 350 ni nago rugero bavuga ko ivyuka bitorengako kugira ngo umuntu ashobore kumererwa neza ngaha kuri ino si ku rwego rwa afurika niho murongoye iryo shirahamwe amajana atatu na mirongo itanu tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika nanjye ndabashimiye murakoze
mugenzi wanje geoffrey mutagoma ndabona agarutse kugira ngo atwibutse yagezweho ijyanye no ku isi mutago urakoze diane mumaze kubyumva ko umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye antonio guterres yaburiye abatuye isi eh, ko intege nke mu kurwanya ibitera imihindagurikire y'ibihe zizatuma bigeraho bitagishoboka guhangana n'icyo kibazo nk'uko umuryango w'abibumbye rero yabibwiraga abantu basaga ibihumbi makumyabiri na bitanu bavuye hirya no hino ku isi mu nama iri i madrid muri esipanye ibiro bya perezidansi y'amerika kuri uyu wa gatatu ntabwo bizitabira igikorwa cyo gutanga ubuhamya mu iperereza rikorwa kuri perezida donald trump uyobowe n'akanama gashinzwe ubutabera mu nteko ishinga amategeko y'amerika perezida emmanuel macron w'ubufaransa yunamye abasirikare cumi na batatu b'igihugu cye baguye muri mari mu cyumweru gishize ubwo kajugujugu zabo zagonganaga mu mwijima bari mu gikorwa cyo guhiga abarwanyi ba kisilamu niwo mubare munini w'abasirikare b'abafaransa wongeye kugwa ku rugerero mu myaka mirongo itatu n'itandatu ishize abandi basirikare mirongo itanu n'umunani b'icyo gihugu baguye i beirute ibiganiro bigamije amasezerano y'ubucuruzi hagati y'ubushinwa na leta zunze ubumwe za amerika byadindiye kubera itegeko rishya amerika yashyizeho umukono rishyigikira impirimbanyi za demokarasi muri hong kong nk'uko bitangazwa n'urubuga axios diana urakoze geoffrey mutagoma abandi bakoze ni fasil gebehu yegeranije ano makuru mwari kumushikirizwa na jodiane nahazwe muhinga bw'ivyuma fasil gebehu yari kumwe na ingenieur peter uwundi dushimiye ni etienne karekezi yaraduhagarikiye twempi ku izina rya bagenzi bacu turi kumwe mu ruganda ruratororokaniriza rukongera rukabashikiriza amakuru mu kirundi n'ikinyarwanda n'ibiganiro bitandukanye ku ijwi rya amerika twifurize kubandanya mururanirwa mu vyo muri mwo vyose mugire impera nziza z'umwaka wa bibiri na cumi n'icenda